Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na rosine munezero turabaramukije mwiriwe neza mwabonye bucya aho muri hose ikaze mwese kuri radiyo yanyu tubifurije umunsi mwiza wa idirifitire abayisilamu bose mwese mwarangije ukwezi gutagatifu hanyuma muri aka kanya rero mu kanya kaza gukurikira turabagezaho ikiganiro muri isanga turavuga kuri gahunda nshya yo kuvura sida mu rwanda mbere yaho ariko ni amakuru magufi mugezwaho na mugenzi wanjye rosine munezero mwiriwe mwese abatukumviriza uno munsi abayisilamu bo ku isi bahimbaje umunsi mukuru w'irayidi inyuma y'ukwezi bamaze bari mu mafungo mu rwanda uwo munsi mukuru naho nyine wahimbajwe n'abayisilamu baho mugenzi wacu asumuta kaboyi aratubwira uburyo uwo munsi wahimbajwe ubwo basozaga igisibo cy'ukwezi kwa ramadani mufti w'u rwanda shehe hitimana salimu yasabye abayisilamukazi kureka kwambara imyambaro ibepfuka amaso yose uyu muyobozi w'abayisilamu mu rwanda yatangaje ibi nyuma y'aho hirya no hino ku isi hakomeje kumvikana iterabwoba rikorwa na bamwe mu biyitirira idini ya isilamu mufti w'u rwanda yavuze ko iri terabwoba no mu rwanda ryahageze intumwa y'imana muhammad yabaniye neza aho badahuje imyemerere aho yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'abayahudi bari batuye mu mujyi wa madina bagirana amasezerano mu kurinda umujyi wa madina bose bari bahuriyeho dushingiye kuri izi ngero tumaze kuvuga birashimangira neza ko ibikorwa by'iterabwoba mumaze iminsi mwumva hirya no hino ku isi bikibasira inzirakarengane ntaho bihuriye na gato n'idini ya isilamu hano iwacu by'umwihariko naho mu bihe byashize hagaragaye bake biganjemo urubyiruko bafite ibitekerezo by'ubuhezanguni bwitirirwa isilamu mufti w'u rwanda yatangaje ko hamaze gushyirwaho amabwiriza ntarengwa agamije gukuraho icyuho ku muntu uwo ari we wese wakwitwikira idini agakora ibikorwa by'urugomo
mu burundi naho nyine uwo munsi wahimbajwe umugenzi wacu evariste nziko banyankari mu ntara ya kibitoke turi kumwe kugira atubwire muri make uko wahimbajwe evariste mwaramwiriwe evariste watubwira nimba hari ubutumwa runaka boba batanze kuri uno munsi cyangwa icyo basaba ku buryo bw'umwihariko
abayisilamu bo ntara cy'ibitoki bashima ko iki kiringo cy'amafunguro bari bamazemo ukwezi cyarangiye mu ntara basanzwe babamwo hari umutekano ukwiye mbere bakavuga bati bashima intambwe akarere kateye ko gufasha abarundi kugira ngo bajye mu biganiro by'iyarusha mbere rero batera akamo abazitaye ibiganiro by'amahoro bihuza abarundi iyarusha kuva ku munsi wa gatandatu w'inondwi ko bogenda koko badashyira ineza zabo imbere bogenda bashyira imbere ineza z'igihugu ineza z'abarundi n'uburundi kugira ngo uburundi bushobore kogorora urakoze evariste uratuha amakuru aramburiye mu kanya kari imbere tukiri mu burundi mu gisagara cya bujumbura mugenzi wacu fidelite ishatse nawe nyine yagendeye abayisilamu mu bice bitandukanye by'igisagara cya bujumbura kandi turi kumwe kuri mikoro fidelite mwiriwe fidelite nawe tubwira uburyo abayisilamu aho mu gisagara cya bujumbura bahimbaje uyu munsi nimba hari n'ubutumwa runaka batanze
abo twaganiriye biyamirije ibikorwa by'iterabwoba bikorwa n'abantu bita idini rya isilamu ukavuga ko isilamu ari idini rivuga amahoro rivuga urukundo ndetse rero bamenyesheje y'uko na cyane utwara urwego rw'abayisilamu utwara urongoye abavugabutumwa b'abayisilamu bayita abayimamu yateye akamo ko abayisilamu bakomeza ubumwe mu byo bakora byose
kuri icyo nyine cy'iterabwoba bimaze iminsi byibonekeza mu isi mu mico itandukanye y'isi abarundi hari icyo babivuze ko hari hari ubutumwa baronse cyangwa abo mwaganire hari icyo bumvise bavuze kuri icyo
abo twaganiriye nayo nteje kubivuga yuko eh, batera ibyatsi ibyo bikorwa by'iterabwoba yamara baremeza ko mu barundi atabaragenda guhambya iyo migwi y'iterabwoba ndetse bakanavuga yuko mu idini ryabo rya isilamu harategekanya inyigisho nyinshi nyinshi ibyo bita amaseminari mu bw'ifaransa bwo kwigisha urwaruka kugira ngo eh, ntiruje muri bene ibyo bikorwa urakoze fidelite nawe uraduha amakuru aramburiye mu kanya kari imbere
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti zacu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu nk'uko mubimenyereye buri wa gatatu ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima miliyoni mirongo itatu na zirindwi z'abantu ku isi hose bagendana virusi itera sida muri abo miliyoni cumi na zirindwi nibo bahabwa imiti igabanya ubukana bwa sida urebye kugeza mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu umwaka ushize ishami rya oni ryita ku buzima oms ritangaza iyi mibare risanga abantu bose bagombye guhita bashyirwa ku miti bikimara kuboneka ko bafite virusi ya sida u rwanda ni kimwe mu bihugu bibiri bya afurika byatangiye iyi gahunda uyu munsi twatumiye umuyobozi wa porogaramu yo kuvura sida mu rwanda umutumirwa wacu ni dogiteri muhayimpundu ribakare ashinzwe iyo gahunda yo kuvura sida mu rwanda mu kanya rero arabasobanurira uburyo bushya bumaze gutangira mu rwanda Eh, nk'uko nari mbivuze muri afurika u rwanda ni igihugu cya kabiri gikoresha ubwo buryo nyuma ya lesoto ni uburyo rero bwatangijwe bwatangijwe mu rwanda ku mugaragaro mu kwezi kwa gatandatu kuri ku itariki ya mirongo itatu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi nibwo iyo gahunda yatangiye mu rwanda hose dr muhayimpundu araza rero kubasobanurira ko iyi gahunda iteye n'inyungu ifitiye abagendana umugera wa sida ndetse n'igihugu muri rusange muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo byanyu mbibutse telefone yacu ni magana na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mushobora kandi no kutwoherereza ibibazo mwifuza kubaza cyangwa se ibitekerezo byanyu bigufi twakire noneho umutumirwa wacu dr muhayimpundu ribakare ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya muduhaye muri kiganiro kandi mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika
bakoze jeni Ye. mu gutangira nagira ngo dogiteri muhayimpundu mutubwire uko uburyo bushya bwo kuvura sida mu rwanda buteye n'aho butandukaniye n'ubwari busanzwe bukoreshwa
jeni n'abumva bose eh, radiyo ijwi ry'amerika bashaka kubabwira ko ubu ntitwabwita ko ari uburyo bushyashya ahubwo ni uburyo bwunganira ubwari buhari ko imiti tuzavuza ni imiti dusanzwe dukoresha icyahindutse bitandukanye n'uko byari bisanzwe ahubwo ni abantu twari dusanzwe tuvura ubusanzwe eh, iyo twavuraga abantu bafite virusi itera sida hari ibyo twarebaga mu mubiri uko virusi ya- umuntu yandura virusi virusi si uburwayi busanzwe ahubwo virusi iraza igasenya imbaraga z'umubiri hari ibyo twita uturemangingo eh, kuri sida aho kenshi batwita sidifo mu ndimi z'amahanga ariko ni tumwe mu turemangingo dufasha umubiri kwirinda izindi ndwara zose umuntu ashobora guhura nazo icyo virusi ikora iraza ikica turiya turemangingo sidifo mu- abanyarwanda batuboneye izina tutwita abasirikare Eh, iyo imaze kutu- kutwica tugabanuka umubiri usigarana intege nke ni ukuvuga indwara yose umuntu ahuye nayo ubusanzwe umubiri urirwanirira nk'uhita uburwa urwara si cyangwa nturembe icyo gihe iyo virusi imaze kugabanya uturemangingo usanga umuntu agenda arwaragurika niho tuvuga ko yarwaye sida Eh, ubu buryo busanzwe ubwo twavuraga umuntu tureba abo basirikare cyangwa se tureba uturemangingo tukareba umubare uko wagabanutse tukamuha imiti ifasha kugira ngo ya virusi itakomeza kwica abasirikare noneho bakomeze bororoke Eh, icyo twakwita uburyo bushya uburyo bushya ni uko iteka twarebaga ati uyu munsi mbere y'uko dutangiza uburyo bushya twavuraga umuntu ufite abasirikare bari munsi ya magana atanu Eh, ni ukuvuga ko wabaga ufite virusi itera sida nubwo waba- waba uyifite tukayipima twabona ko uyifite twareba utwo turemangingo cyangwa se abasirikare tugasanga urengeje magana atanu ntabwo twagutangizaga imiti igabanya ubukana turavuga ati dutegereze Eh, impamvu twategerezaga ni uko niho ubushakashatsi bwari bugeze niho bwatwerekaga ko umuntu ashobora kunganirwa iyo abasirikare bamanutse ariko uyu munsi ubwo mwabita eh, ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu avuwe hakiri vuba bimufasha ko ba basirikare be batamanuka noneho bigafasha ko umubiri ukomeza wirinda nk'umuntu udafite virusi itera sida icyo na- n'umuryango eh, w'ubuzima who cyangwa se oms wabitangaje mu mwaka ushize uvuga ko ibihugu byagombye kureba ukuntu bishobora gutangiza ubwo buryo bushya buvura buri muntu ufite virusi itera sida niho u rwanda rwafashe iya mbere nk'uko mwabivuze turi igihugu cya kabiri cyatangije ubwo buryo nyuma ya lesoto Eh, dufata iya mbere ko ubu kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi buri munyarwanda wese ufite upimwa agasanga afite virusi itera sida tutitaye ku mubare w'uturemangingo cyangwa se cd4 cyangwa se abasirikare afite tujye tumutangiza imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida Mhm. ubu buryo se muzabukoresha ku bantu bose baba abana cyangwa se abantu bakuru
Eh, nibyo ha- yaba umwana cyangwa umuntu mukuru kuko bose uko virusi ikora mu mubiri ni kimwe Eh, ubusanzwe abana bari munsi y'imyaka itanu bo nta nubwo twarebaga abasirikare ko twumvaga ko abana bari eh, ubushakashatsi bugaragaza ko iyo bar- banduye virusi itera sida bo ubuzima bwabo buhungabana cyane munsi y'imyaka itanu bo twabavuraga tutarebye eh, umubare wa- wa- w'abasirikare ni ukuvuga ko abana bari hejuru y'imyaka itanu nabo twarebaga uwo mubare w'abasirikare ariko kuva uyu mu- kuva tariki ya mbere ko nabivuze bose ari abana n'abantu bakuru bose uburyo twabukoresha twatangiye kubukoresha
none dogiteri muhaye impundu ribakare nta ngaruka bishobora kugira ku mubiri w'umuntu mu- tuvuge nko ku bushobozi bwawo bwo kwirwanaho mu gihe umuntu afashe imiti abasirikare barinda umubiri we batari bagabanuka
Eh, urakoze jeni nibyo ingaruka ariko reka mvuge ko ari ingaruka nziza Mhm.
Eh, ingaruka nziza ni uko eh, ubundi uko twavuraga twa- ni nkaho wa- twavura ati twategerezaga ko umuntu aremba kugira ngo tumuhe eh, tumwunganire ubu itandukaniro ni uko tuzamwunganira atararemba ni ukuvuga ya miti izaza isange n'umubiri ugifite imbaraga bifatanye urumva ko ingaruka zizaba nziza gufata imiti ho n'ubundi uwayifata agatinze n'ubundi iyo utangiye imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ni imiti itagira iherezo ni imiti umuntu afata ubuzima bwe bwose dutegereza ko tuzabona umuti ukiza virusi itera sida ariko kugeza ubu eh, ni imiti umuntu afata ubuzima bwose iyo miti rero ingaruka navuga cyane ihari ni ingaruka nziza ku muntu kuko azanafata imiti atararemba ataragaragaraho virusi ataragira ibindi bibazo
hanyuma ku gihugu cyo kizahungukira iki ko hazaba haje abantu benshi bakeneye Eh, noneho imiti
nibyo ngira ngo iyo umunyarwanda yungutse n'igihugu kiba cyungutse iyo ni inyungu ya mbere inyungu ya mbere ku gihugu ni uko eh, tuzavura abantu ba- ba- bagikora bagifitiye igihugu akamaro batarajya mu mu bihe byo kurwaragurika iyo umunyarwanda aga- arwaraguritse reka mvuge abanyarwanda ko ndavuga ku rwanda ariko iyo umunyarwanda arwaraguritse ni ukuvuga haba haba umutwaro ku muryango we bwa mbere ko umuryango utanga byinshi kugira ngo ubashe kumuvuza ndetse wa muntu atari nta n'icyo yinjiza ntacyo akora urumva ko n'ingaruka ziza ku gihugu kugira abaturage batagira icyo binjiza ariko ndetse n'igihugu kigatanga amafaranga menshi kugira ngo kibashe kumwitaho icyo gihe dutangiza imiti hakiri kare tuzavura abanyarwanda bakiri reka mvuge active cyangwa se bakiri mu mirimo bagikora nta gihombo igihugu kizagira kubera kugira abaturage barwaragurika iyo ni inyungu ya mbere inyungu ya kabiri ni uko navuga ko ari mu gihe kirekire nubwo igihugu kizashoramo amafaranga menshi ibyo tubyumva ko ni amafaranga yongeye ku yo twavuzaga niba twafataga abantu bake akaba aribo tuvura vuba hari andi mafaranga igihugu kigomba gusohora muri iyo miti ariko icyo gihe ni nk'umucuruzi ushora kugira ngo azunguke icyo nabivuze ayo mafaranga igihugu kizashyiramo ariko kizayagaruza mu buryo abaturage bayo batazarwaragurika ubwo ni uburyo bukomeye bumwe ubundi buryo bwa kabiri ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu atangiye imiti agikomeye agifite abasirikare benshi bimwongerera amahirwe y'uko kwanduza mugenzi we bigabanuka ntibibuze ko atanduza ngira ngo tubyumve neza abateze radiyo amatwi si ukuvuga ko umuntu atanduza virusi itera sida ariko agabanya ibyago byo kwanduza kandi muzi ko ubwandu bushyashya bwose buturuka muri ba bandi bafite virusi itera sida ni ukuvuga ko nitugabanya ubwandu bushya icyo gihe nacyo igihugu kizaba gikoze imvesitimenti cyangwa se ni ikintu kizunguka ko abantu kizavura mu minsi iri isaha azaba ari bake cyane kugira ngo ni inyungu ikomeye ku gihugu cyane ku gihugu cy'u rwanda gishyira imbere ubuzima bw'abaturage bayo birumvikana rwose ndabashimiye madame muhaye impundu ribakare kuri ibi bisobanuro muduhaye ku byerekeranye n'ubu buryo bwo kuvura indwara ya sida ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo babaza nagira ngo dutangire kubakira turahera kuri disimasi bagabo usabye ijambo agize ati ari mu burundi aravuze ati maze kubona ibyo mwaduteguriye nahimbawe kuko biri mu byadufasha kuremesha bene wacu na bashiki bacu abamaze kwandura agakoko gatera sida tugahimiriza abatarandura kwirinda kuri iyo ntumbero natwe twarashinze ishyirahamwe padeke ritegekanya kurwanya icyo kiza ruhonyanganda sida ati mubonye akanya rero mwampa ijambo nkagira icyo nterera ubwo turamugarukaho mu kanya ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefoni ye itarimo gukora twakire Emmanuel uri igikondo i kigali mu rwanda Emmanuel uranyumva
ndabumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyanjye
Emmanuel Emmanuel buretse agatoya uri ufite radiyo iruhande rwawe ngo uyigabanye
ntabifunze yifunga hanyuma dukomeze
igitekerezo cyanjye
yego
ndi kugira ngo mbaze umutumirwa icyo gikorwa cyo kuvura ubwandu bushya akenshi na kenshi n'ubundi na mbere uburyo bavuramo wasangaga babwiye baha abarwayi randevu ngo bazaze bajye ku mavuriro ugasanga nko mu byaro mu cyaro cya kure abaturage kugera kuri ku masantere do sante biragoranye ku buryo usanga bo barahejwe muri icyo gikorwa cy'ubuvuzi none nagira ngo mubaze mbese noneho icyo gikorwa n'ubundi biracyari nka mbere ni ukujya batanga amarandevu cyangwa bazabishyira nko mu midugudu abaturage bajye bisanga aho hafi batarinze gukora urugendo bajya gushaka imiti ni icyo kibazo nagira ngo mumumbarize murakoze
urakoze cyane manuel reka twakire na william william uranyumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo ngira ngo mbaze umutumire ese buriya baramutse batangije imiti abantu babyajya bafite n'abasirikare benshi ntabwo imiti ishobora kubagiraho ingaruka ikindi hari ukuntu bariya bantu baba bababaye kandi bakeneye gufashwa hari n'ukuntu babageneraho agafasha guhemba niba ari nk'igikoma cy'igiteke niba ari nk'ibicuma ugasanga wenda bibagezeho ari nk'iyo bitanu nta kuntu bajya babakorera ubuvugizi bakajya babibona batabanje kubigabanyiriza mu mayira bikabageraho uko byakabaye nagiraga ngo adufashe adusubize ariko cyane cyane ku ngaruka ishobora kugera ku bantu bari gutangira bwa mbere ibyo ari byo nk'uburyo baziriye yewe urakoze cyane william reka ubwo muganga muhaye impundu riba kare abasubize muganga ibibazo mwabyumvise
urakoze jeni nabyumvise urabona hari ikibazo cya emmanuel uri kigali avuga ati abaturage bigera ku bigo nderabuzima birabagora ese bizageraho imiti tuyishyira mu midugudu emmanuel ndetse ngira ngo kugeza ubu u rwanda ruri mu bihugu bya mbere byegereje abaturage imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ku buryo iyo tuvuze ikigo nderabuzima tuvuga ko numva mwese muzi uko u rwanda ruteye imirenge buri murenge ufite nibura ikigo nderabuzima kimwe ni ukuvuga aho umuturage yajya kwivuza mu murenge we ntabwo arenga umurenge we cya kigo nderabuzima kiri mu murenge hari n'imirenge ifite bibiri bitewe n'ukuntu umurenge ungana icyo gihe ibyo bigo nderabuzima byose bitanga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida icyo twakumvisha abantu ni uko imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida icyo dukora ntabwo ari kuyiha abaturage gusa nk'uko ushobora kuza ugaha umuturage ibijumba cyangwa se ibirayi cyangwa iki hari ibintu bisabwa ko muganga akora iyo umurwayi hari umuganga aramusuzuma akamureba ni ukuvuga hahandi kwa muganga dusuzumirwa niho nawe umuturage wumva gufatira ya miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kandi ugeze ubu ndumva ko niho tubona ubuvuzi bw'ibanze mu ndwara zose dufite usibye abajyanama b'ubuzima bari mu midugudu ariko mu byo bakora hari ibyo badukorera cyane nko kurwanya malariya igituntu ziriya ndwara zihuta zishobora guhitana umuntu bikiri vuba haracyari kare ko tubongerera imiti igabanya virusi itera sida bikurikije navuga akazi kenshi bafite bakorera abaturage niyo mpamvu iyi miti tugitanga ku mavuriro ku bigo nderabuzima
ye hanyuma william william nawe ari i kigali abaza ingaruka hakabaza n'ibyerekeranye n'ibiribwa bifashishwa abantu
arakoze william nawe w'i kigali ngira ngo uko nabivuze ingaruka tuzagira ni ingaruka nziza impamvu umurwayi utangira imiti agikomeye ngira ngo niwe uzagira ni nko iyo utangiye kuvura umuntu yaremba ukavura n'undi atararemba ngira ngo ntibazanzamuka kimwe cyangwa se ku gihe kimwe izo ngaruka ntibivuze ko ari ingaruka nziza tuzagira ku bantu bazafata iyo miti bwa mbere kandi icyo nakwibutsa abantu ni uko si imiti mica tugiye kubaha ni imiti tuba dusanzwe tuha abantu ahubwo ingaruka nziza ni uko tuzayibaha bagikomeye ibi kikaba cyanasubiza cy'ibiribwa iyo muri gahunda yo kuvura sida cyangwa se gukurikirana afite virusi itera sida icyo tuba tugamije si ukugira ngo babe abantu tuguma duha ibiribwa tubafasha ahubwo icyo tugamije tubaha imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ni ukugira ngo ibahe imbaraga babashe gukorera imiryango yabo ngira ngo aho niho dushyira imbaraga cyane bitavuze ko ukeneye ibyo biribwa bigendeye kuri ku byo tugenderaho yaba afite virusi itera sida cyangwa atayifite u rwanda rufite iyo gahunda yo kwita ku mirire y'abanyarwanda ariko gahunda si uko kuba ufite virusi itera sida tugomba guha ibyo kurya ahubwo gahunda ni uko tugomba kuvura kugira ngo ubashe kugira imbaraga ukorere umuryango wawe ubone ibyo byo kurya niyo mpamvu navuga ko ari ingaruka nziza kuba tuzavura umuntu ugishoboye gukora cya kibazo cy'ibiribwa ntacyo azagira azaba umukozi nk'abandi agaburira urugo rwe ateze igihugu cy'imbere
abari bamaze kugera kure se bafataga imiti ariko kandi bakaba bakeneye n'ibyo biribwa hari abavuga ko bafata imiti ikabageza kure iyo bayiririye mu nda nsa hari kubera ubukene hari icyo kibazo yavugaga cyo kuba bakorerwa ubuvugizi hari igiteganywa
nibyo ngira ngo mu rwanda ntabwo turobanura abantu bikurikije kuba ufite virusi itera sida cyangwa utayifite dufite gahunda zitandukanye za leta zita ku bantu batishoboye dufite gahunda ziba mu mirenge hari nka zo twita viyupi n'izindi kwa muganga naho hari ibipimo dukorera abantu dushobora kureba akavuga ati ese uyu muntu ashobora kuba agana mu mirire mibi tukamufasha mu minsi ya mbere kugira ngo abashe kugira imbaraga ibyo byose n'abafite virusi itera sida nabo babibonaho kugira ngo bose tubafatire hamwe kugira ngo na wa wundi unywe imiti kuko iyo umuntu atangiye kujya mu mirire mibi kenshi haba hari impamvu hari ugira impamvu y'uko yabuze ibyo kurya ariko hari n'ugira impamvu ko hari indi ndwara iri inyuma nicyo cyane cyiza kuri virusi itera sida ishobora gutuma ugana mu mirire mibi kubera ya virusi irimo iramunga umubiri wawe icyo gihe rero icyo tubakorera nka gahunda yo kurwanya sida ni uko tubashyira muri za gahunda z'igihugu kugira ngo twese nk'abanyarwanda tuzamukire rimwe
twibutsa abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeranye n'uburyo uh, cyangwa se uburyo bushya cyangwa se gahunda nshya yo kuvura abagendana umugera wa sida mu rwanda bagahabwa imiti bakimara gupimwa bakimara kubonekaho virusi ya sida baba batategereje ko abasirikari cyangwa se uturemangingo tw'umubiri wabo tubasha tubanza kugabanuka tukaba turi kumwe na muganga muhaye impundu ribakare ushinzwe kurwanya sida mu rwanda nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire na antoine uri i kigali mu rwanda antoine uranyumva
yego ndabumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
murakoze abanza nshimire muganga ndetse na leta yacu uburyo dutwitaho hanyuma nari mfite ibibazo bibiri icya mbere mu by'ukuri sida usanga ari ikibazo ku buryo cyane nk'urubyiruko usanga babifata nk'aho ari ikintu gisanzwe ariko nko ku bantu bakuru bagerageza kucyumva ikindi kibazo rero nabazaga muganga nabazaga se wenda urugero nk'umuntu wafashe ubwandu nta bimenyetso runaka byaba bigaragaza cyangwa se yiyumvamo byaba ku buryo yahita yihuta yakeka ko yaba yanduye akaba yakwihuta kujya kwa muganga hanyuma icya kabiri ese nta ubushakashatsi aho bugeze nta cyizere cy'uko umuti ukiza virusi burundu cyaba gihari cy'uko uzaboneka murakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane antoine ibibazo byawe ni ibibazo byiza byumvikana kandi bikomeye ndibwira ko bifashe ibisubizo biri bufashe abenshi bakurikira radiyo ijwi ry'amerika reka tubanze tunyarukire n'ibujumbura twakire na uw'impaye uranyumva
yego ndabumva ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
yewe ikibazo nari mfise cyari cyerekeye nticyari kijyanye n'icyo kiganiro
none ubwo ntiwakibikira ikindi kiganiro
ngewe nashaka mu gihe muzaba mufite ikiganiro cyerekeye iby'umutekano muzoce mumpamagara
tuzaguha tuzaguhamagara urakoze cyane reka ubwo noneho dusubize antoine ku kibazo cye muganga muhaye impundu antoine ikibazo cye
antoine arakoze hari ibyo yavuze ati sida abantu batangiye kuyumva nibyo dushaka ko abantu bayumva bakamenya n'uko bafata ingamba ati hari ibimenyetso umuntu yakwiyumvamo ku buryo yakwihutisha kujya kwa muganga nk'uko nabivuze kwandura virusi ya sida ubundi nta ndwara runaka tuvuga ko yateye ahubwo imunga basirikare baturinda icyo gihe rero ushobora kubana nayo imyaka igashira ari nta kimenyetso na kimwe uribonaho nk'uko hari n'undi wakwibonaho ikimenyetso ariko icyo tukangurira abantu si uko bategereza ibimenyetso kuko kenshi iyo wageze ku bimenyetso uba warwaye uba wageze kure ahubwo icyo twakangurira abantu icya mbere ni uko birinda uburyo bwose bashobora kwanduramo virusi itera sida ariko mu gihe wumva ko hari uburyo ushobora kuba wagiyemo bushobora gutuma ukeka ko wakuhandurira sida icyo tugusaba ni ukujya kwa muganga kugira ngo bagupime kuko kugeza ubu turapimira abanyarwanda ubuntu nta mafaranga utanga tubipimira kuri bya bigo nderabuzima byose dufite icyo namusaba ndetse nasaba na bagenzi bacu bose bateze amatwi ni uko igihe cyose wumva ko hari ikintu ushobora kuba wagiyemo cyangwa wakoze gishobora gutuma ukeka ko ushobora kuba wanduye virusi itera sida icyabikubwira si uko wireba ku maso ku nkuta icyabikubwira si uko wumva hari ibimenyetso runaka ahubwo ikibikubwira ni ukujya kwa muganga bakagufatira amaraso bakaguha igisubizo ukamenya uko uhagaze
none mbaye nka antoine kuri icyo kibazo cy'ingaheraho hari icyo kibazo yaravuze ati ibimenyetso umuntu yakwiyumvamo akumva ko yagombye kwihutira kujya kwa muganga iyo umuntu arwaye sida ntago umubiri watangiye kumungwa ziriya turiya turemangingo bariya basirikare batangiye kugabanuka ntabwo ashobora kwiyumvamo ikintu tuvuge ngo akeke ko yaba arwaye ngo tuvuge niba abasirikare badakora neza wenda ngo acike intege cyangwa agire akandi kantu katuma yibaza
urakoze jeni ikintu navuze ni uko sida ebyirisi itera sida ubwayo si indwara twavuga ngo ifata gutya ifite ibimenyetso ariko iyo imaze kumunga b'abasirikare hari umwe uzahura na na mikorobe y'igituntu arwara igituntu ubwo ibimenyetso bye bizajyanirana ku gituntu bitavuze ko umuntu wese azaba afite ibimenyetso by'igituntu ahubwo ubundi nta basirikare bamurinda afite akaba yahuye n'umuntu ufite igituntu ko atashobora kukirwanya akakirwara hari uzarwara ibicurane bisanzwe ko yahuye n'umuntu ufite ibicurane akaba adafite abasirikare bamurinda hari ni ukuvuga za ndwara nizo twita ngo ibyuri bibyo ni indwara zose zihari ni ukuvuga tugiye mu bimenyetso twafata ibimenyetso by'indwara zose tugira
none hari amahirwe se mukomeze
niyo mpamvu navuze ko iyo ugeze ku bimenyetso uzagira ibimenyetso bihuye n'uburwayi bwagufashe kuko bwasanze umubiri wawe udafite ubwirinzi utazi kwirinda icyo gihe ibimenyetso byanjye bishobora kuba bitandukanye n'ibyawe bishobora kuba bitandukanye n'ibya antoine n'undi wese
none hari amahirwe se nk'uko yavugaga mu bushakashatsi ko hazaba hazaboneka umuti murakomeza kutubwira ko atari indwara ubwayo ariko hari yabazaga niba nta mahirwe y'uko haboneka umuti watuma sinzi niba ari uwatuma abasirikare b'umubiri bagira ingufu hari ntibagire ikibahungabanya hari icyo mwamubwira
ngira ngo antoine icyo yabazaga ni umuti ukiza burundu virusi itera sida nk'ukuntu ushobora kurwara malariya ukanywa umuti ugakira icyizere cyo kirahari ntitwakibura kuko ngira ngo jeni n'abandi aho twavuye ni kure aho twavuye ni imiti igabanya ubukana nta gihe kinini imaze ihari ikindi ni uko iyo twibutse no mu myaka cumi ishize numva atari myinshi abantu bafataga imiti irenze icumi ufata imiti igabanya ubukana ni ingaruka nyinshi cyane imiti ifite ariko umuntu akanywa nk'ibinini icumi ku munsi uyu munsi turanywa umurwayi ufite virusi itera sida anywa ikinini kimwe ku munsi numva ko tugeze kure intambwe ikomeye ni umuti uzakiza virusi itera sida kuko ni ikintu gihangayikishije isi ni ikintu gihangayikishije abashakashatsi ni ikintu gihangayikishije za za guverinoma zose ku buryo abantu ntibasinzira kugeza ubu umuti urashakishwa kandi ufite icyizere ko umunsi umwe uzaboneka ariko ntuzanaboneka kuba dufite imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ushobora kubana na virusi itera sida umwe umuti wawe ari nta kibazo ufite
nta kidashoboka buriya dukomeze tugire icyizere ko bizashoboka uwo muti ukaboneka reka twongere dusubire i burundi twakire patrick patrick uranyumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
aragomba kumubaza nk'ubu mu minsi ihembwe hari mu bihumbi bibiri na kane baravuga yuko umuntu wafashwe n'umugera wa sida ashobora kumukingira imbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri mugabo ubumenga siko biri menga byarahindutse nibaza ubu uhe bakingira umuntu ku mwanya ungana gute cyangwa ubwo bushakashatsi bari bakoze ubwa mbere basanze barihembye ntibibaho ama ikindi nacyo ngomba kumubaza ni urabona iyo ugiye kwisubiza umugabo wa sida bavuga ngo bawutora imbere y'amezi atatu none se nta bundi bushakashatsi buraboneka bwotuma umuntu ayanduye ubwo nyine baca bayitwara kugira baca bamufasha kuyikingira abo basida batarayarinda kugabanuka cyangwa itararinda kumusiziganya izindi ndwara zose uvuga ati ugifatwa ujya kwa muganga ubwo bushakashatsi bw'ubwo ntabwo baragomba kuvumbura ngo batwe bavuga ati umuntu abyiketse ntacyo agenda cyamupima yambaye kumugura yambaye imiti bamuha bigende binyaruka hanyuma ikindi nacyo babona hariho nk'abantu benshi barwara nk'umugabo wa sida bari mu ibarabara tuvuge nk'abantu badakomeye neza mu mbuga nta buryo bategura nta bije bateguye gufasha abo bantu bakabapimisha ku ku buryo bakoresheje tuvuge umuntu basanze mu ibarabara arwaye ubumugera amugashya aho bagendana n'ubumuga ubwo indwara yo mu mutwe bashobora kumukorera ko bakamujyana bakamupima by'ukuri kuko abantu barwaye mu mutwe bashobora gusanga nta bwenge bagira bashobora no kuyigwiza cyane ku buryo bunyarutse ibibazo byanjye byari bishya
uretse kugenda gatoya patrick abo ibyo uvuga byo gukingira sinzi niba byasobanutse neza ngo mu bihumbi bibiri na kane bakingiraga iki
nk'ubu ngubu abona urwanduye umubwira abasida imbere y'amasaha mirongo irindwi n'abiri ngo hari imiti baguha ku buryo udashobora kwandura umubwira abasida ushobora guca ugisangana muri uwo mwanya atarahera ayo masaha mirongo irindwi n'abiri bakagukingira ubu numvise umenya ntirikiza byarahagaze cyangwa biracyaha
yego reka turabwira muganga aratubwira icyo abiziho reka twakire na eme ibururi eme uranyumva
yego
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
numva nashaka mvuge kandi ndamurya mushimishije
ntabwo tukumva neza ongera ijwi ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndashaka mbaze kuko mu bibiri na kane hari uri gukingira baza gukingira abantu bakingira umuntu abasida nyine ariko mugabo ubu babandanye
ndumva ikibazo cyawe gihuye n'icya patrick keretse niba hari ikindi ushaka kongeraho kugira ngo tubwire muganga noneho abashakira igisubizo
ikindi nacyo none nk'abahinga bariko bakora iki kugira ngo bigabanuke nuko tumaze kubona miliyoni
muganga yabivuze ko ubushakashatsi burimo gukorwa hari imiti baha abagendana umugera wa sida uko yatangwaga imiti yatangwaga ntabwo ari igitanga ubu ngubu yatubwiraga mu kanya ko bamaze kugera ku muti umwe gusa kinini kimwe umuntu afata rimwe ku munsi izo zose ni intambwe zirimo zigenda zigerwaho kandi ubushakashatsi buracyakomeza urakoze cyane yemewe urakoze uti
ubushakashatsi bwiyongera buracyakorwa burakomeza kuko n'indwara ziyongera
ye urumva twashaka nk'umuti woburama bishobora gutuma yuko mu muti woza ubushakashatsi bwinshi ariko indwara nazo agendera agabanuka ariko rero nk'uko abaganga bakomeza kubitubwira buryo icyiza ni ukwikingira mbere yo kurwara kuko umuntu ashyizeho akagakurikiza inama z'abaganga ndakeka kwikingira byaba bifite imbaraga nyinshi bifite n'akamaro kanini kurusha kwivuza n'ubwo dusaba nyine abashakashatsi ko bakomeza kubukora kugira ngo bagire icyo batuzanira ariko kandi natwe ubwacu buri wese agomba gushyiraho ake eme urakoze reka duhe umwanya muganga abasubize mwumvise ibibazo bya patrick na eme bijya guhura kuri icyo kintu cyo gukingira umuntu ngo amaze kwandura hari imiti babahaga ubwo nimwe mwamenya ibyo yashaka kuvuga ibyo ari byo
rakopeje ni patrick na eme b'uburundi ndabashimiye ngira ngo ikibazo babazaga si imiti yo gukingira umaze kwandura ahubwo ni hari uburyo twita mu ndimi z'amahanga tubyita posite exposure prophylaxis cyangwa se ni nko gukingira umuntu wamaze guhura n'ibyago bishobora gutuma yandura virusi itera sida bitandukanye ntabwo dukingira umuntu wanduye dukingira umuntu utarandura ni uburyo buhari n'ubu turabufite mu rwanda ikibazo bambazaga ngo ese biracyabandanya i burundi iby'uburundi sinabimenya ariko i kigali turabufite ubwo buryo ni uburyo nta gishyashya kirimo ahubwo ni umuntu ushobora kuba akeka ko ese tuvuge ko virusi yandura hagende mu mibonano mpuzabitsina ku rugero rurenga mirongo icyenda ku ijana ushobora gukora imibonano idakingiye udafite agakingirizo cyangwa se kagacika cyangwa se byose ukumva ko u- ukeka ko ushobora kuba wahandu- ushobora kuhandura virusi itera sida icyo gihe bigusaba ko uza kwa muganga ukabivuga iyo bivuze tuguha imiti imiti ntitandukanye niyo tuvuza virusi itera sida ahubwo turayiguha ukayinywa ukwezi kose kugira ngo igabanye ibyo utandura virusi itera sida kuba uyinyoye ntabwo bivuga ko ijana ku ijana utandura virusi itera sida ariko igabanya ibyago cyane iyo uyifashe mu masaha mirongo ine n'umunani ukimara gukora eh, icyo eh, iyo mibonano cyangwa se si imibonano mpuzabitsina gusa ushobora no kuba cyane abakozi bo kwa muganga uri kuvura umuntu ugasanga muhuje amaraso kandi umuntu afite virusi itera sida n'ibindi n'ibindi ikintu cyose ubona ko ushobora kuba ufite ibyago byo kuhandura virusi itera sida iyo miti turayiguha na n'ubu iyo gahunda turayifite mu rwanda ndetse nibutsa abari mu rwanda ko ahantu hose haboneka imiti igabanya virusi- ubukana bwa virusi itera sida ni ukuvuga mu- kuri buri kigo nderabuzima iyo miti iba ihari Mhm. Ye- hari n'ikijyanye no kubona ibi- ibisubizo yavuga ngo amezi atatu ah, ngo hari ukuntu byaboneka ako kanya umuntu agahita tuvuge ahita atangira imiti
ngira ngo eh, ni patrick kibayije ubundi iyo ugiye kwipimisha kwa muganga bahita baguha igisubizo cyawe Eh, icy'amezi atatu yavuze kenshi iyo bagupimye bagasanga igisubizo cyawe udafite virusi itera sida amezi atatu avamo gute turakubwira tuti uzagaruke ubu nta virusi itera sida ufite ariko turababwira ati na nyuma y'amezi atatu uzaze wipimishe niba wumvaga hari ukuntu ujya kwipimisha wumva uti nahuye ni- n'ibyo kuba narahanduriye virusi itera sida turagupima tugasanga ni nta virusi ufite ariko hari igihe virusi ijya iki- ikiyororoka mu mubiri itaragaragara icyo gihe turakubwira ati uzagaruke nyuma y'amezi atatu turebe niba usanze uri negative cyangwa udafite virusi itera sida Mhm.
ariko si ukuvuga ko tugasanga ibisubizo iyo ufite virusi itera sida turayibona tukanabikubwira na nibwo buryo tuvuga ko uhita utangira imiti kuva iyi gahunda nshyashya twayitangiza Mhm. Ye. radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twakire ku murongo wa telefone na ngabirano ngabirano uranyumva
ndabumva cyane ndabumva Ye, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
yego nasha- icyo nashaka eh, kwibariza uwo mutumire eh, mwatumiye nyakubahwa muganga ashinzwe ibi by'indwara ya sida akaba n'umuhinga nashaka kumubaza mbega uh, mu- aho mu rwanda kuko byo mperereye mu burundi hoba hariho uh, ikiringo co- c'urucanco rwo kwikingira iyo virusi ya sida Uh, bo barabiteguye hari nk'urucanco canke eh, haza kwikingira u- uwamaze kuboneka ko afise izo virusi Mhm. Ye.
hanyuma ikindi mu burundi dusanzwe dusangiye akarere co kimwe n'u rwanda eh, akarere ko ka afurika y'ubuseruko mbega none dusangiye akarere ka afurika y'ubuseruko mm, mu by'amagara y'abantu ntidusangiye hoba hariko harakogwa iki gihuriweko n'ibya afurika y'ubuseruko n'uburundi ngo bushikirwe ico mbona rero ni nk'intererano eh, hobaho eh, nk'urucanco dutumirirwa abantu bose abakomeye n'abadakomeye batararonka uwo mugera na cyane cyane abatarandura bagahabwa imiti yo kwikingira uwo mugera wa sida nibyo je mbona byoza mu rwanda nimba baramaze kubigira i burundi aho mperereye ntabyo ndabona sinzi Mhm. urakoze ngabirano eh, kubwo muganga akubwire Eh, madame M- muhaye impundu hari iki kibazo cya ngabirano cy'urukingo
Ya, ngira ngo eh, nk'uko namusubiza kugeza ubu nta rukingo turabona nk'uko nta muti turabona uvura burundu virusi itera sida no mu rwanda nkagira ngo urukingo turarufite cyokora hari hari ubushakashatsi n'u rwanda rubamo ubushakashatsi bwo ku isi bukomeza gushakisha urukingo ariko kugeza ubu nta nta rukingo rwa sida ruraboneka Mhm. Ye. kuri eh, kuri facebook hari utwandikiye atubwira ati ni ni eri aragize ati nibite ku rubyiruko kuko nirwo rubangamiwe kuko bo bobo ntibita ku byo kwipimisha iki kibazo rero cyo kwipimisha mubona urubyiruko rukunze kwitabira ibyo bikorwa byo kwipimisha kugira ngo rumenye aho ruhagaze
ku kwipimisha ntarajya kwipimisha ngabirano yari yabajyatse ko mu rwanda mbona bageze babitangiye se muri east african community bimeze bite icyo namubwira ni uko ntabwo nubwo twabikoze mu rwanda nk'igihugu ariko nka nka region cyangwa east africa hari ibiganiro duhuriramo kuko twibutsa abantu kuko virusi itera sida nta mupaka igira nubwo ibihugu byacu bigira imipaka ariko yo nta mupaka igira ni ukuvuga ko tuba dufite n'inyungu ko twese ibihugu twishyira hamwe kugira ngo tubashe kurwanya virusi itera sida ejo ni kuri ikibazo cy'urubyiruko kwipimisha twagaruka muri rusange ubundi igihugu gishobora kugira gahunda nziza ibayo ariko twibutse ko nta muntu dupima ku gahato nta muntu dupima ku mbaraga kwipimisha ni ku bushake ariko icyo dukora icyo dukora ni ugukangurira abantu kwipimisha kuko n'ubundi ntituba dufitiye imiti abantu ntibipimishe ntabwo bizakubuza kwicwa na virusi itera sida kandi atari ngombwa utakagombye gupfa tugarutse ku rubyiruko cyane niyo twita ni abantu dushyiramo imbaraga cyane tubashakira ahantu habanogeye hari uko tubyita kubashakira aho tubigishiriza bashobora kuba bakorera imyidagaduro tugashyira izo gahunda muri gahunda urubyiruko rukunda kugira ngo turebe ko bashobora kwipimisha bakaza cyane ko urubyiruko narwo ruba rwibasiye muzi ko urubyiruko ruba ruri mu myaka aho kubashuka biroroshye cyane basukwa na ba bantu bakuru bamaze kwandura virusi itera sida gushishoza k'urubyiruko kuba kuri hasi icyo dukora ni ugushakisha uburyo dushobora kugera ku rubyiruko tunyuze muri gahunda kenshi bakunda
ubwo turakomeza mu kanya iki kiganiro twongera twakira n'abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ku buhanga bw'ibyuma turakomeza mu kanya
itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka mirongo ibiri ijwi rya amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarukanye icyizere cyo kumviriza iradiyo inyuma y'amaradiyo yabivye amacakubiri n'ubwicanyi mu burundi no mu rwanda abarundi n'abanyarwanda bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika barabonye ko iyo radiyo yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
iradiyo ijwi rya amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye akarusho ikiganiro dusanga iri jambo cyabaye urubuga rw'ibyiyumviro bya bose mu myaka mirongo ibiri iheze
mbega imyaka mirongo ibiri iri imbere izoza niki mu kiganiro muri isanga muzobandanya kuronswa akaryo ko kumenya amakuru y'imvaho mu turere mubamwo abarinda ibihuha kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ku buryo bwo kuvura indwara ya sida hakoreshejwe guha imiti abantu bakibonekaho umugera wa sida kuri telefone twongere twakire abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo ezekiel turi kumwe
yego cyane ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego murakoze yewe ahanini agomba kubaza uwo mutumire yuko i burundi no mu rwanda dusanye gatoya uretse imbire gusa dutandukanya mugabo urazi byinshi mu mico cyangwa nimba ari indwara zidutera n'ibindi ariko tuyihurirako rero nkakambaza nti mbega none uno munsi barazi kuva kiza sida kibonetse muri icyo gihugu cy'u rwanda kugeza uno munsi demiri seze ese bageze intambwe bo kuyishimira bo ubwo bati mu by'ukuri turabye kidasiga cyarateye cyateye giti ko novuga ko barakigwanije bikwiye canke cyaraba cyarabananiye ko bokigwanya hama tuma gituma gifata abantu nk'uko tubona i burundi hama nk'akarorero hajeni mu jeni tuna abajeni b'i burundi benshi turi turi hirya n'ino harimo abigenza nabi kandi arabumva n'impanuro baba bakora iki mu guha impanuro ugwaruka badaca hirya no hino kuko iyo kuraba normal y'urundi tuda ndazi neza benshi baratinya kubwira abana babo ukuri bagombye kubibabwira ngo ni impanuro babahaye bagatitiriza baratinya kududurirako ariyo mpamvu usanga abana benshi hari ibyo bagira bagwamo mu kutamenya nk'akarorero harimo umubyeyi ashobora kuba ariko arumviriza iradiyo harimo ikiganiro tufashije umwana kugira ngo yumve ukuri aho guhagaze ugasanga uwo mubyeyi yakisazimya n'iyo radiyo mbega ibyo mu rwanda biriyo cyangwa nk'umuhinga avuga ko yanonosoye ibyo ibijyanye n'indwara n'ikiza cya sida ese intererano yiwe ni yahe yoterera mubyeyi ari mu rwanda uno munsi cyangwa ari burundi n'umwana ari burundi cyangwa mu rwanda nuko nyine nibyo nagomba kugira hama i burundi baragira ibintu by'amazeyekiri ikirere n'ibindi kugira ngo n'abantu badatiyese teyatarare kugira ngo bereke abandi generasiyo y'abo bana akabereka ibijyanye nyine bo kwikingira ubwira akagira atitike avuga bati uyu yari cyasetse cyangwa yari cyasetse kubera yigengejeje no kunuka ese ibyo waba wagira mu rwanda wowe
ezekiyeri urakoze reka tubanze twakire undi kuri telefone murekatete uranyumva
ndakumva
nawe reka nguhe umwanya muri kiganiro ugire ikibazo cyangwa se igitekerezo utanga
yego murakoze ikibazo nabaza dogiteri ni ku kigendanye n'imiti n'uburyo bushya bashyiraho bwo kujya batanga imiti umuntu atarazahara cyane nagira ngo rero mbaze se iyo nk'abantu bari batuye bafata imiti ari bakuru cyangwa se abasirikare bamanitse hari ukuntu umuntu yafataga imiti ugasanga abaye deforume cyangwa se umubiri wuhindutse ukundi ese ubu bwo hari ingamba zaba z'uko umuntu atazongera guhinduka umubiri cyangwa ngo ube deforume ikindi nakongera kubaza ni nk'abana basanganye baba baravutse banduye ari batoya ese ko hari igihe abana bafata imiti nk'amasiro tumenyereye ku masiro kuko ibinini akenshi bibananira ese hari uburyo bateganyije bw'uko habaho imiti y'amasiro ku miti igabanya ubukana ikindi nakongera kuvugaho hari nk'ukuntu bafata imiti hari abantu bagiye bapimwa imyijima hepatite b cyangwa se c ese ubu bwo barateganya kugira ngo uzaba atangiye iyo miti cyangwa se ayifasha muri ubwo buryo bushya nabo bazapimwe ubu cyane ko hari abagiye boroherezwa bagapimwa ku buntu n'ibigo nderabuzima bagiye bafatira imiti ikindi ni ugushimira nagira ngo mbemerere cyane dogiteri azanshimiriye leta yacu y'u rwanda kuko abantu kenshi bagiye bafata imiti bazahaye bageze kure bararembye mu by'ukuri imana ibaha umugisha kuko bagize igitekerezo cyo gutangiza abantu imiti bakiri bakiri batari bazahara ndetse bagatangira imiti ku kigero cyiza batari ba amasirikare batari bamanuka ndumva rero rwose ari abo gushimirwa imana ikomeza kubafasha murakoze cyane urakoze cyane murekatete ubwo ndumva hari ibintu byinshi uzi kuri iyi ndwara ndumva waba ugumye hafi kugira ngo muganga nagira icyo yifuza kugira ngo asobanukirweho abe yakubaza reka muhe umwanya banze asubize ibibazo bya ezekiyeri n'ibyawe murekatete
dogiteri arakoze arakoze jeni ezekiyeri arakoze yavuganyaga inda kenshi dufite hakozwe iki ese ko tubona uburwayi bukomeza kwiyongera ese mu rwanda ho mwaba mwarakoze iki sinzi ibyakozwe ni byinshi sinzi ko navuga muri iyi minota ni muri make cyane kuko hasigaye
hakoze byinshi byo twibuka ko indwara ya sida ni indwara iyo wayanduye uba wayanduye ntabwo ari ntabwo ari nka malariya wandura uyu munsi ejo ugakira iyo ibyo tugira ibipimo tupimiraho ibyo twakoze ese turareba ese ubwandu bushya buhagaze gute mu rwanda twasanze ubwandu bushya bugabanuka icyo ni ikintu cyiza cyane kigaragaza ko abantu bafashe ingamba zo kwirinda nubwo tutaragera aho dukwiye kugera ikindi tukareba ese abantu banduye virusi itera sida barapfa kuko umugambi si uko bapfa ni uko babana na virusi itera sida icyo gihe rero hari ubushakashatsi tugenda dukora tugasanga imibare yacu uko duhagaze y'abantu icyo twita prevalence tugasanga nk'ubu mu rwanda hashize imyaka irenga cumi turi kuri gatatu ku ijana icyo kigaragaza ko abantu banduye badapfa kuko iyo bapfuye imibare yagabanuka ikindi kikagaragaza ko ubwandu bushya butiyongera ngira ngo naho dupimira ibipimo by'ibyo dukora naho ibyo dukora ni byinshi twigisha abantu nk'uko nabivuze tugiye tugendeye ku haba urubyiruko hari abantu bakuru ikindi mu rwanda dukoresha cyane ni itangazamakuru dukoresha itangazamakuru cyane kugira ngo abanyarwanda benshi basigaye baritabira itangazamakuru babashe kumenya amakuru ikindi twakoresha inzego zose dufite muri gahunda za leta hari nk'icyitegererezo natanga nk'imiganda dukora buri kwezi tugatanga ubutumwa ni ukuvuga ahantu hose dushobora gutanga ubutumwa turabikoresha kugira ngo abantu babashe kumenya uko cyane cyane ko bagomba kwirinda
ndumva muri make mumubwiye uko igihugu gihagaze ku bijyanye n'indwara ya sida n'ibyo mukora kugira ngo muyirwanye noneho ku gitekerezo cyangwa se ku bibazo bya murekatete unashima leta y'u rwanda ku buryo yitabira kurwanya iyo ndwara ya sida n'uburyo yatangiye iyi miti kugira ngo ifashe abantu batari bagera kure nagira ngo nawe mugire icyo mumubwira
reka tutarakoze cyane arakoze gushima kenshi abashima bari bake kugira ngo nibyo leta y'u rwanda ikwiye gushima kandi yakoze yabaje n'ibibazo byiza bigaragaza ko mureka tutazi na gahunda zo kurwanya sida icya mbere abajije avuze ati ese ko hari abafata imiti bakagiraho ingaruka icyo twamenya ni uko umuti wose ufata ni ikintu kitari gisanzwe mu mubiri wawe ingaruka ku muti usibye n'imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida na paracetamol tugura muri farumasi igira ingaruka ariko iyo nabwira murekatete hahandi twavuye mu myaka irenga icumi inyuma imiti twafataga ingaruka yari ifite sizo ngaruka uyu munsi dufite nk'iyi miti yavuga ituma umuntu ahinduka umubiri iyo miti nk'uyo miti ntitukigira ni ukuvuga uko tugenda dutera imbere niko tugenda dushaka imiti ifite ingaruka nkeya cyane ku mubiri w'umuntu ikindi ni uko tubwira umuntu ko iyo atangiye imiti iyo agize abonye ikintu kidasanzwe aragaruka kwa muganga kuko tuba dufite imiti itandukanye myinshi kandi ingaruka ziterwa n'umubiri w'umuntu hari umuntu ugira ingaruka ku muti runaka undi ntayigire icyo gihe ugaruka kwa muganga bakaguhindurira kugira ngo gahunda zose zirahari kwa muganga ikindi yavuze ku miti y'abana dufite imiti y'ubwoko bwose kugera kuri za siro ba bana bavukana virusi itera sida ntabwo tubaha ibinini kuko ntibabimira izo za siro zigabanya imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kwa muganga baguha imiti ijyanye n'imyaka yawe n'umubiri wawe byose muganga arabibona niyo mpamvu tugaruke hahandi ko ya miti tukitangira mu kigo nderabuzima reka duhe akanya gatoya gasigaye imisigaro amasegonda makeya uvuge ikibazo cyawe twumve niba abaganga bazagusubiza mu gihe kiri imbere
ubwo murakoze ndabaye mwiriwe kandi ndaramukije nko twatwumvira gira vuba vuba kuko hasigaye amasegonda make
yego nashaka kumubaza turabye nko ngaha mu burundi nabyo ndashimira leta y'uburundi ku bijyanye n'imiti kuko abarwayi banduye ntibakira imiti ariko hariho ikibazo kimeze n'amabona gishika muri bino bihugu byacu kenshi abantu bari ruguru hariya mu mitumba barapfa cyane kubera utubabarire ntabwo dushobora kwakira ikibazo cyawe mu buryo burambuye murakoze cyane mwese abaduteze amatwi nshimiye muganga muhaye impundu ribakare kuri ibi bisobanuro yaduhaye muri kiganiro mwakoze mwese kudutega amatwi suremani taraware ku buhanga bw'ibyuma inosa kimenyi wadufashe kubahamagara no kubashyira ku murongo kugira ngo maze ibibazo byanyu turabashimiye mwese abaduteze amatwi eugenia mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza